turashimire ko mwandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika mwiriwe gute inshuti bakunzi bacu ikaze makuru yo kuri uno mugoroba tubafitiye ingingo nkuru nkuru ziyagize mu gihugu c'u Burundi imyidogo ni yose ku bakoresha ibarabara rizwi ku izina rya amsar ni ibarabara riri bujumbura uhaye uhaca urumva ko kinyiganga kare siko byara uri umuntu w'ubwoba nukugitako ntaco wote uyu ni umwe mu bakoresha ibarabara rya amsa iryo barabara rica mu makomuni ya muha kanyosha na Mutu- mutambu ryerekeza ku rugomero rwa mugere iburaya ubufaransa buramutswa umushikiranganji wa mbere mushasha yitwa gabriel atal afise imyaka mirongo itatu n'ine abaye uwa mbere afise imyaka mike agiye muri ayo mabanga ni n'uwa mbere yemanga ko ari mu murwi w'abakundana n'abafise ibitsina bisa n'ivyabo agiye mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere w'ubufaransa dusubiye gato mu karere abategetsi ba repubulika ya demokarasi ya kongo bataye muri yompi abasoda batandatu bagirizwa kwica abasivili ibeni muri korea y'epfo naho ico gihugu cemeje integuro y'itegeko ribuza kurya no kugurisha inyama z'imbwa ido n'ido y'ano makuru yose mugiye gushikirizwa na diane ninahazwe ndi muri studio ya gatanu ku ijwi rya amerika ni mu kanya isasi nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika amakuru yacu turayahera muri repubulika ya demokarasi ya kongo habategetsi b'ico gihugu bataye muri yompi abasirikare batandatu bagirizwa kwica abasivile mu gihe c'ubushamirane buheruka kuba mu burasirazuba bw'ico gihugu hejuru ni mukankusi aratubwira ibindi igisirikare kuri uyu wa kabiri cyavuze ko ubwo bushyamirane bwabereye mu mujyi wa manjina muri teritwari ya beni mu ntara ya kivu ya ruguru kuri uyu wa mbere umutekano warushijeho kuba muke guhera mu kwezi gushize ubwo abagize inteko y'intara bashishikarije urubyiruko gufata intwaro bagakora imitwe mito y'abarwanyi kugira ngo bahangane n'ingabo ibi byavuzwe mu itangazo ry'umuvugizi w'igisirikare gikorera mu karere antoni mwarushayi umuntu wavuzwe mu itangazo ry'inteko ishinga amategeko alain siwako arabihakana yabwiye ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters kuri telefone ko abarwanyi badaturuka manjina kandi ko umuvugizi w'igisirikari yamureze ibyo ku mpamvu ze bwite iryo tangazo ry'ingabo rivuga ko ku wa mbere abasirikari bari ku irondo bavumbukiweho n'urubyiruko rw'abarwanyi barasa ku basivili umunyamakuru wa Reuters yabaze imirambo irindwi y'abasivili muri uwo mujyi kuri uyu wa kabiri umwe mu bahatuye yavuze ko umuturanyi we yari agiye iwe gufunga inzu mbere yo guhunga nibwo yaraswaga kahindo mbahikiya wasimbutse urw'icyo gitero yagize ati uyu mugabo yari umubyeyi w'abana babiri yishwe afite imyaka mirongo itanu n'itandatu abasoda batandatu batawe muri yombi baregwa n'igisirikare gukoresha ingufu z'umurengera kandi bavugwaho kwica abasivili bane ibi biri mu itangazo ry'ingabo uburasirazuba bwa kongo burimo imitwe y'abarwanyi ibarirwa muri mirongo imwe yasizwe n'intambara yo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umunani kugeza muri bibiri na gatatu umwuka mubi kandi wariyongereye mu gihugu hose kuva perezida felix tshisekedi yongeye gutorwa mu itora ryakuruye impaka ryabaye mu kwezi gushize ejo ni mukankusi urakoze muri repubulika ya demokarasi ya kongo turaza gusubirayo mu gice cacu ca kabiri cano makuru tubabwira ivy'ingendo z'ibeni na butembo zasubiye gutangura ariko imbere yaho reka gato tubanze tuje muri israel aho umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu anthony blinken amaze kugera i tel aviv yagiye kuvugana n'abategetsi ba israel ku mukenyuro ukuriye gufatwa kugira ngo intambara yo muri gaza ntitandukire akarere hejuru ni mukankusi ibindi blinken yaganiriye n'abategetsi ba israel n'ivyaha ibindi birimo gusaba isirayeli kurinda abasivile no korohereza imfashanyo kugira ngo ibashe kugera muri gaza avugira uruhande rwa perezida wa isirayeli isaac herzog blinken yavuze ko azabonana n'imwe mu miryango y'abafashwe bugwate
ubu nibwo mvuye mu bihugu byo mu karere turikiya ubugereki yorodaniya katari emira z'abarabu zunze ubumwe na arabiya sawudita ndashaka gusangiza perezida minisitiri w'intebe n'abagize guverinoma bimwe mu byo numvanye abayobozi b'ibyo bihugu mvuyemo turaza kwicarana kandi n'imiryango ya bamwe mu bafite abantu bagizwe ingwate tuvugane ku byo dukora kugira ngo tuzagarure buri wese mu rugo no mu miryango yabo ikindi kandi hari ibiganiro byinshi by'umwihariko ku bigiye gukorwa mu itangazo ryakurikiye ibiganiro byabaye kuwa mbere hagati ya minisitiri blinken n'igikomangoma mohamed bin salman wa arabiya sawudite bumvikanishije akamaro ko guhagarika ibikorwa bya gisirikare mu ntara ya gaza banagaragaje ko bikenewe gushyiraho uburyo bwo kugarura amahoro n'umutekano arabiya sawudite yabaye ihagaritse ibiganiro mu rwego rwa diporomasi kugira ngo ibanze isubize umubano na israeli mu buryo biturutse ku bishyamirane hagati y'abarwanyi ba hamasi n'ingabo za israeli leta zunze ubumwe za amerika yasabye israeli guhindura igakora operasiyo nke za gisirikare mu ntara ya gaza ariko yakomeje gushyigikira israeli yanga ibyo ibihugu by'abarabu bisaba ko imirwano imaze amezi atatu ihagarara
ijwi ry'amerika turacari mu makuru agezweho ijya nino ku isi ku mugabane wa afurika baharanira ineza y'abimukira binjira muri tunuziya bagirije leta y'ico gihugu kwirukana ku bwinshi abimukira b'abanyafurika binjira ku butaka bwa tunisi baciye mw'ibahari ya mediterane ibindi na mugenzi wacu oriane itanga ishaka ayo mashirahamwe y'abaharanira ineza y'abimukira avuga ko abantu basigaye birukanwa cane bagafatwa n'igipolisi ku bwinshi ni mu gihe abategetsi muri icyo gihugu bavuga ko hasigaye hinjirayo ingenzi nyinshi cyane ziva mu buraruko bwa afurika zigana mu bihugu bya buraya ku munsi wa mbere ihuriro riharanira ubutunzi n'agateka ka muntu muri tunisiya ryaragirije leta kuba yatanguye isekeza ryo kwigizayo abimukira bavuga ko biterwa n'uko abo bategetsi bashaka gushimisha ibihugu bya buraya bitewe n'uko babifisemwo inyungu z'amafaranga bahabwa hamwe n'izindi nyungu mu rwandiko rwayo iryo shirahamwe ryavuze ko abantu bavyiboneye bavuze ko icyo kibazo gikomeye cyane ku mipaka ya libiya na algeria hamwe no mu gisagara kigira kabiri kinini cya sfax gisanzwe ari ikibanza kizwi cyane kuba cyakira abimukira baba bifuza kujabuka uruzi mediterane bagana mu bihugu vya buraya iryo shirahamwe ritegamiye leta ryavuze ko abimukira bari muri sfax ku birometero ijana na mirongo umunani n'umunani uvuye ku izinga rya lampedusa mu butaliyano bama bahagaritswe kandi bakorerwa amabi bavuga kandi ko benshi muri bo bambugwa ibintu vyabo
ejo ry'amerika nari nabicaye ku masonga nkitangura inama nshingamateka ya korea y'epfo yemeje integuro y'itegeko ribuza kurya no kugurisha inyama z'imbwa ibi bije gusezerera igikorwa kimaze ibinyejana kitavuga ko rumwe bitewe n'uko hari abantu benshi bashigikiye ko imibereho myiza y'inyamaswa yotezwa imbere babandanya kwiyongera ejo ni mukankusi aragarutse kurya inyama z'imbwa byigeze kubonwa nk'uburyo bwo kongera ingufu mu bihe by'ubuhehere bw'impeshyi muri koreya ariko byagiye bigabanuka bisigara mu bantu bakuze no muri za resitora zihariye uko abanyakoreya bagiye bafata imbwa nk'amatungo yo mu ngo ari nako abanenga uburyo imbwa zicwaga bagiye biyongera imirimbanyi zivuga ko imbwa nyinshi zagiye zishyirwa ku mashanyarazi cyangwa se zikamanikwa mu gihe cyo kuzica hashakwa inyama nubwo abazorora n'abazigurisha bavuga ko hari ibyagezweho mu kuzibaga hagendewe ku bumuntu abari bashyigikiye uwo mushinga w'itegeko bariyongereye ku buyobozi bwa perezida yun suk yor ukunda inyamaswa nawe ubwe atunze imbwa esheshatu n'injangwe umunani afatanyije na madamu we kim kyonhi ni n'umwe mu bavugiye ahabona banenga kurya inyama z'imbwa abatunze inyamaswa nabo bagiye biyongera uko imyaka igenda ishira urugo rumwe muri enye z'abanyakoreya rwari rutunze imbwa mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri ibi bigaragaza ubwiyongere bwa cumi na gatandatu ku ijana uhereye muri bibiri na cumi nk'uko imibare ya guverinoma ibigaragaza umushinga watanzwe n'ishyaka riri ku buyobozi utarashyigikiwe cyane ku rundi ruhande wemejwe ku buryo busesuye n'amajwi magana abiri n'umunani babiri bifashe mu cyumba kimwe rukumbi cy'inteko ishinga amategeko itegeko rivuga ko intego ari ukurandura umuco wo kurya imbwa rizatangira kubahirizwa nyuma y'imyaka itatu y'imbabazi aborora imbwa kandi bakazibaga kugira ngo abantu bazirye bazahanishwa igifungo kigera ku myaka itatu n'amande angana n'ibihumbi makumyabiri na bibiri na magana inani by'amadolari iryo tegeko ntirivuga igihano na kimwe kuza ry'inyama z'imbwa ubwabyo minisiteri y'ubuhinzi igereranya ko mu kwezi kwa kane muri bibiri makumyabiri na kabiri aborozi bagera ku gihumbi n'ijana boroye imbwa ibihumbi magana atanu mirongo irindwi zagombaga kugaburwa muri resitora igihumbi na magana atandatu ishyirahamwe ry'abahinzi ryavuze ko guca inyama z'imbwa bizagira ingaruka ku bahinzi ibihumbi bitatu na magana atanu boroye imbwa miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu no kuri resitora ibihumbi bitatu
barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza yo mumvise n'ayandi mushobora kuyasanga kandi kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu gihugu cy'u burundi ayo mu gihugu cy'u Burundi tuyahera mu yavugwa mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu mu Burundi rero bamwe mu bunguruza abantu n'ibintu cyo kimwe n'abagenda n'abagendesha n'amaguru baca kwibarabara bita amsar rica amakomune ya Muha Kanyosha na Mutambu turi mu ntara ya Bujumbura ryerekeza ku rugomero rw'uruzi mugera baridoga ko iryo barabara ryononekaye imiserege yaryo irabomoka ku buryo bibagora kurikoresha inkuru imenyesha amakuru Thierry Ndayishimiye yishimiye ari Kigali mu Rwanda
aha turi ku ibarabara rica muri karitiye ruziba muri komine muha riva ku ibarabara nimero zitatu ryerekeza mu mitumba y'intara ya bujumbura hari gashika ahasanzwe hari urugomero rwa mugere ni ibarabara mu bwaguke rifise nk'imetero umunani rikagira n'imifurege mu buryo no mu bubamfu gushika ubu nturengana imetero ijana utabonye inkombe z'imiserege zabomotse ibyo bigatuma igihe cose iyo imvura iguye amazi yahora aca mu miserege ubu yihereza ibarabara ari naco gituma ryononekaye nk'uko tubikesha abakunzi b'ijwi ry'amerika aha tugeze n'ahasanzwe hari ibinogo n'amabuye imodoka canke amapikipiki bihageze byose bigenda byiyengenga aha dushitse naho ni ku kiraro ca nyamusenyi cubatswe mu vyuma kiri ku ruzi mugere rugabura komine kanyosha mutambu na kabezi zose ziri mu ntara ya bujumbura mu buryo bw'ico kiraro hari inkombe zabomotse kandi wihweje neza ubona imigaga abahaca nk'abagenda n'amaguru imodoka co kimwe n'amapikipiki bose bavuga ko ico kiraro gishobora kubomoka umwanya n'umwanya turacana impungenge nyinshi n'ubwoba kubera urabona ko gisigaye kiri ku nkengera n'ubundi umwanya n'umwanya gikoroka nk'imodoka igiciye ko ikiraro kiranyugahanga kikagomba kubomoka imigaga yose yamaze kuberekana kuri ico kiraro kandi nta minsi myinshi isigaye kitabomotse uhaye uhaca urumva ko kinyiganga kare siko byara uri umuntu w'ubwoba no kugita ko naco woca ikindi abo bahaca berekana nk'inkurikizi igihe ico kiraro coba casenyutse ni uko uruja n'uruze guhagarara bagasaba babije bijejwe gusanura iryo barabara vuba co kimwe n'ikiraro cononekaye ukuntu tuhabona gishoboye kubomoka ariko nto bitotorohereza abantu bahasiga ubuzima rwose ambwiye cobomoka ni uko ibarabara ritoba rikibandanya natwe ngo imirimo ibandanye igenda neza icokorwaho ni uko nk'iri barabara n'ikiraro vyokorwa ikintu gikwiye gukorwa bakwiye kongera kugisubiramwo bakagisanura ikiraro kigasubira kongera gukomera kikaba neza abo banyagihugu banasaba ko mu gihe iryo barabara n'ico kiraro bitarakorwa imodoka nini nk'amabeni zoba zihagaritswe kuhaca kuko ziri mu bisongera isibe kuko amakamyo cyangwa hano menshi cyane amadipine n'ibiki kuko nizo zihabomagura izo modoka nini nini igitangazize iri barabara ni rigaba nkeka umuyaga nkuba ngaha kuri sandarari ukazomba ngo kora ibikorwa rusange ibikorwa rusange naho urare turabikora aya makanipfo ntitwawusiraho mu kiganiro abakunzi b'ijwi rya amerika bagiranye na buramatari w'intara ya bujumbura hari desire nsengiyumva yavuze ko ico kibazo bagishikirije ubushikiranganji bujejwe inyubako ubu bakaba barindiriye ico bubafasha rero iryo barabara nta mugambi wayo kurisanura rero twarasavye ubushikiranganji buze kudufasha kuraba icokorwa hanyuma na regidezo yawe ikunda gukorera kuri iryo barabara hariho n'ibiraro biri imbere vyakozwe na regidezo rero turindiye ko ari icyokorwa ubundi mu komine nta kinini twofasha mu ikomine cyangwa mu ntara nta kinini twobikorera ko nimba ari ifashanyirizwa upfa handi mugabo icyo kiraro gikeneye kwingirwa vuba kugira ngo nticononekare ibarabara benshi bita rya amusari ryubatswe n'ishirahamwe amusari hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu n'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'indwi igihe hubaka urugomero rwa mugere amakuru duhabwa n'abanyagihugu baho avuga ko iryo barabara ryaheruka gusanurwa n'ishirahamwe sojeya satomu hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani n'ibihumbi bibiri n'icenda banavuga ko iryo barabara rihuza imigenderanire n'abanyagihugu bo mu ntara ya bujumbura no mu gice co mu gisagara ca bujumbura hakiyongera ko n'abakozi bava mu ishirahamwe regidezo baricamwo beja gukurikirana ibikorwa vyo ku rugomero rwa mugere Thierry ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali
ijwi rya amerika ubufaransa bufise umushikiranganji wa mbere mushasha gabriel attal asubiriye madame elizabeth borne yari amaze amezi mirongo ibiri muri ico kibanza gabriel attal w'imyaka mirongo itatu n'ine niwe wa mbere adedeshejwe ayo mabanga mu bufaransa kuri iyo myaka yiwe akaba ari nawe wa mbere agiye muri ico kibanza yemanga ku mugaragaro ko ari mu murwi w'abakundana basangiye ibitsina mugenzi wacu venuste nshimiyimana yavuganye n'umusesanguzi mu vya politike professor paul kananura ari mu bufaransa atangura avuga impamvu yibaza ko yatumye gabriel attal ari we yizerwa ngo aje muri ico kibanza c'umushikiranganje wa mbere ubufaransa icya mbere ni umuntu w'umunyabwenge icya kabiri yayoboye za minisiteri zituma ibibazo byose by'igihugu ashobora kuba abisobanukiwe icya gatatu ni uko ubu ngubu ari mu baminisitiri bakunzwe cyane icyo gikundiro yenda perezida adafite akaba agira ngo yenda aricyo azana kugira ngo ahe amahirwe igice cye cya kabiri cyo kuyobora manda ye none aho ngaho mu bufaransa byakiriwe bite kuba ari we mu minisitiri w'intebe ugifite imyaka mike afite imyaka mirongo itatu n'ine gusa ugiye kuri uwo mwanya ariko ariko akanaba ari umuntu utarigeze ahisha ko ari umuntu ubaho akorana imibonano mpuzabitsina n'uwahuje igitsina ibyo ngibyo aho ngaho mu bufaransa byakiriwe gute wongera ngo ntacyo bitwaye abantu babyakira ku buryo bunyuranye bakurikije imyumvire yabo ariko abagira ngo ku gihe cyo François Hollande yari perezida niho bashyizeho itegeko riha uburenganzira abatinganyi ubwo rero ngira ngo ubu ngubu bisigaye byaragiye mu mico y'abantu hano mu burayi ibyo numva ibyo ngibyo nta kibazo biteye ahubwo uko abantu bagiye babyakira hari ababyakiriye neza hari abifuje ko yakora neza noneho tugiye tukareba nk'umwopoza ukomeye uri ukomeye cyane niwe wanditse ngo ubufaransa bugiye kuyoborwa n'abana abaturage nibo bazahagirira ibyago uwo mwopoza utavuga rumwe n'ubutegetsi ukomeye ushaka kuvuga ariko utsinze ni marine le pen oya ni uriya wundi wa goshe w'umugabo urashaka kuvuga jean luc melanchon melanchon niwe wanditse ibyo ngibyo kuri rezo ikise ye yayindi yari twita ngira ngo ugiyeho wabibona ariko se gushyiraho uyu minisitiri mushya muri kino gihe makoro byagaragaraga ko afite ibibazo hasigaye gusa imyaka itatu kugira ngo bajye mu matora y'umukuru w'igihugu n'ubwo bwose makoro ataziyamamaza hari aho byaba bifitanye isano kugira ngo bishakemo ingufu bazajye muri ayo matora biteguye ibyo byo kwishakamo ingufu nibyo kuko nicyo gituma igice cya kabiri ashaka kukizanamo uyu muhungu ukunzwe cyane muri guverinoma ye kugira ngo arebe ko yazamura uburyo bwo gukora politike ni icya mbere arebe uburyo yakorera ibindi bitekerezo bishya abafaransa ni icya kabiri icya gatatu ni uko abaminisitiri b'intebe mu bufaransa ntibamara igihe kirekire akenshi uzarebe n'imyaka ibiri imyaka ibiri n'igice ni ukuvuga rero ko muri manda y'imyaka itanu ya perezida hazaho akenshi abaminisitiri b'intebe bakunze kuba babiri cyangwa batatu kugira ngo bitegure ibyo by'amatora nta n'igitangaza cyazabaho nawe asimbuwe nka nyuma y'imyaka ibiri hasigaye umwaka umwe ngo haze undi ariko ubu hari icyo yerekanye abandi batigeze berekana mu kanya aje mu ihererekanyabubasha kuko ubu ririmo igihe turi kuvugana iryo hererekanyabubasha yavuye kuri minisiteri ye y'uburezi n'urubyiruko avayo n'amaguru aza hariya nyine kuri primatire hagiye gukora ihererekanyabubasha ngira ngo birerekana uburyo bushya bwo kuyobora asa n'ubwo ashatse kwerekana kuko yaciye mu muhanda asuhuza abantu bose agenda n'amaguru ntabwo yafashe imodoka nk'uko byari bisanzwe bimenyerewe ku bandi none uretse uko kwicisha bugufi ubundi urebye usanga abafaransa bamukundira iki ngira ngo bamukundira ko ari umwana icya kabiri yuko nk'ejo bundi igihe amashyirahamwe y'abarimu yari arimo aganira muri minisiteri abandi ba minisitiri kugira ubu bari babayeho barazaga bakayatangiza bakamara nk'iminota makumyabiri bakigendera ariko we yaganiriye nabo nubwo hari abakozi bandi baba bari kubikora yakomeje kubumvira agumana nabo kuva batangiye imishyikirano muri minisiteri n'inzego zose zinyuranye za minisiteri ye kurinda birangira ibyo ngibyo nabyo amasendika y'abarimu yarabimushimiye ngira ngo n'abafaransa batangiye kubimushimira nabikomeza muri urwo rwego bizagenda neza uretse ko kuba minisitiri w'intebe ni ibintu biremereye cyane ntabwo ari kimwe no kuyobora minisiteri kuko icyo gihe uyobora minisiteri zose kandi ufata ibyemezo bikomeye bikomereye igihugu cyane cyane ubu ngubu kigiye kujya mu bukungu busa n'uburi kugabanuka cyane cyane gifite n'ibibazo mpuzamahanga n'ubwo ibibazo mpuzamahanga bikunze kureba perezida wa repubulika porofesiyo paul kananura umushishinguzi mu bya politiki mpuzamahanga ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane
bakunze b'ijwi ry'amerika guhera kuwa mbere tariki cumi n'eshanu y'uku kwezi kwa mbere hari impinduka zoroheje muzumva mu biganiro byanyu
mu makuru ya saa kumi n'ebyiri ku mugoroba muzajya mwumva ikiganiro iwanyu mu ntara ni ukuvuga kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu ku minsi ya gatandatu n'iya mungu naho amakuru ya saa kumi na zibiri azoza arashimikira kuri zimwe mu nkuru zikomeye tuzoba twabahitiyemwo mu kiganiro muri isanga saa kumi kuwa kabiri no kuwa kane tuzajya tubasubiriramo ikiganiro muri isanga cyatambutse ku munsi ubanza ni ukuvuga ko kuwa kabiri kuwa kane no kuwa gatandatu kwakira telefone zanyu ngo mubaze ibibazo bitagishobotse ku cyumweru ikiganiro agasaro kaburaga kizakomeza uko giteye tubahuza n'abantu twongere twibutse ko ikiganiro muri sanga nk'uko mukizi kirimo abatumire n'abatelefona kuri iyo saha nyine kizohora kiba ku wa mbere kuwa gatatu no kuwa gatanu turabararitse muri isanga kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika
iradiyo yanyu ijwi rya amerika rero uh, turibaza ko mwisanga mu biganiro vyacu vyose bitandukanye mu bisata bitandukanye muri vyo harimwo igisata ca sport uno musi mu gisata ca sport turababwira ivyerekeye kane y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane igikombe ca afurika c'umupira w'amaguru kan kigiye kuba ku ncuro ya mirongo itatu na kane mu gihe habura iminsi mike ngo gitangure mu gihugu ca cote d'ivoire ijwi rya amerika rirabashikiriza ibigwi n'amateka y'ibihugu mirongo ibiri na bine bizokinira mu bisagara bitanu vya cote d'ivoire muri kana bibiri na mirongo ibiri na kane umunyamakuru w'imikino annette mugabo hazo ariko arakurikira iyo mikino reka duhe ishusho y'amakipe agize amatsinda a na b
uyu munsi turagaruka ku itsinda rya mbere rigizwe n'ibihugu bine aribyo cote d'ivoire guine equatoriale guine bissau na nigeria imikino yo muri iri tsinda rya mbere izakinirwa kuri stade yitwa alasane watara iherereye mu mujyi mukuru w'ubucuruzi abidja igihugu cya cote d'ivoire kizakirira irushanwa ku nshuro ya kabiri nyuma y'imyaka mirongo ine kuko cyaherukaga kuryakira mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo inani na kane kimaze gutwara iki gikombe kabiri mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda na kabiri no mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu baranga amaso harimo seko fofana wa el nasiri yo muri arabia saudite ivan dinka ukinira ikipe ya as roma mu butaliyani sebastian hara ukinira ikipe ya borussia dortmund mu gihugu cy'ubudagi na karimu konate ukinira salzburg yo muri autriche cote d'ivoire imaze kwitabira imikino y'igikombe cy'afurika inshuro makumyabiri n'eshanu ikindi gihugu kiri muri iri tsinda rya mbere ni nigeria yatwaye igikombe cy'afurika inshuro eshatu mu bakinnyi bayo b'ingenzi twavugamo rutahizamu victor osmehen ukinira ikipe ya napoli mu butaliyani uheruka no kuba umukinnyi mwiza w'umwaka ku mugabane wa afurika mu bihembo bitangwa na kafu nigeria iheruka kwegukana igikombe cy'afurika muri bibiri na cumi na gatatu ndetse imaze gukina igikombe cya afurika inshuro makumyabiri ikindi gihugu ni guinea bissau izaba yitabira igikombe cya afurika ku nshuro yayo ya gatanu mu mateka intego y'umutoza baciyo kande izaba ari ukurenga amatsinda igihugu cya kane dusanga mu itsinda rya mbere ni guinea equatorial imaze kwitabira irushanwa ku nshuro ya kane umwanya mwiza iki gihugu cyagize ni umwanya wa gatatu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu naho muri bibiri na cumi na kabiri na bibiri na makumyabiri na rimwe icyo gihugu cyageze muri kimwe cya kane kirangiza abakinnyi bo kwitega ku ruhande rw'iyi kipe harimo emilio uzaba akina igikombe cya afurika ku nshuro ya gatanu uyu kandi nubwo atari kapiteni w'iyi kipe azwiho ubuhanga bwo gutsinda dore ko no mu mikino itanu iheruka amaze gukinira ikipe y'igihugu yatsinzemo ibitego bine undi ni jose makini ukinira monza yo mu butaliyani ntitwakwibagirwa kandi umunyezamu jesus owun wabaye umukinnyi mwiza mu gikombe cya afurika cya bibiri na makumyabiri na rimwe mu gihugu cya cameroon umukino ufungura irushanwa ry'igikombe cya afurika uyu mwaka uzahuza cote d'ivoire mu rugo yakira guinea bissau tariki ya cumi na gatatu z'uku kwezi turimo kuri stade alsani watara yakira abantu ibihumbi mirongo itandatu itsinda rya kabiri rya ba ryo rigizwe na ghana misiri mozambique na cap vert ikipe y'igihugu ya misiri ni imwe mu makipe y'ubukombe ku mugabane wa afurika ahanini bitewe n'ibikombe birindwi bimaze kwegukana icya karindwi yacyegukanye muri bibiri na cumi ari nabwo iheruka gutsinda iryo rushanwa kugeza amagingo aya nirongera kurikozaho imitwe y'intoki dore ko muri bibiri na cumi na karindwi na bibiri na makumyabiri na rimwe yatsindiwe ku mukino wa nyuma mu bakinnyi b'imena ba misiri twavugamo kizigenza wabo mosala ukinira ikipe ya liverpool na muhamedi elinini wa arsenal yombi yo mu gihugu cy'ubwongereza misiri imaze kwitabira igikombe cya afurika inshuro makumyabiri n'esheshatu ghana izwi ku izina rya the black stars iri mu itsinda rya kabiri yatwaye igikombe cya afurika inshuro enye ndetse igikombe cya nyuma yagitwaye mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo inani na kabiri ghana iheruka gutungura isi n'abanyagana isezererwa mu mikino y'amatsinda y'igikombe cya afurika cya bibiri na makumyabiri na rimwe cyabereye mu gihugu cya cameroon abakinnyi bo kwitega ku ikipe y'igihugu ya ghana barimo muhamedi kudus ukinira ikipe ya western united yo mu bwongereza inaki williams ukinira ikipe ya atletico bilbao yo muri espanye na anthony semenyo nawe ukinira ikipe ya afc bournemouth yo mu gihugu cy'ubwongereza mozambique ni igihugu cya gatatu kiri muri iri tsinda nyuma y'imyaka cumi n'itatu itarenga umutaru imaze kwitabira igikombe cya afurika inshuro enye iya kane muri iri tsinda rya bani kapu vere imaze kwitabira iri rushanwa inshuro enye umwanya mwiza yagize muri iryo rushanwa ni ukugera muri kimwe cya kane muri bibiri na cumi na gatatu mu bakinnyi bo kwitondera b'iyi kipe ya kapu vere harimo tiago bebe manuel ukina ikipe ya layo valkano yo mu gihugu cya espanye iri tsinda rya kabiri rikazakinira kuri stade felix fuet buwanyi iherereye mu mujyi wa abidjan ikaba yakira abantu ibihumbi mirongo itatu na bitatu iyo yuzuye neza
arakoze annette mugabo kuri ayo makuru yose atubwiye ku bya kane y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane mu kanya turahana agahindukira ariko imbere ko tugahana ngende nsabye imbabazi hari inkuru nari nabemereye mutashoboye gukurikira yerekeye rero uh, repubulika ya demokarasi ya kongo aho ingendo ziva mu gisagara ca goma zerekeza ibeni na butembo ziz, uh, zizosubira gutangura mu ndwiza zari zimaze igihe kirekire zarahagaze kubera ikibazo cy'umutekano iyo nkuru muraza kuyikurikira mu makuru yacu ari imbere muri make kandi ngende ndababwiye yuko umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu anthony blinken ari tera vive muri israel yagiye kuvugana n'abategetsi b'ico gihugu ku mukenyuro ukwiriye gufatwa kugira ngo intambara yo muri gaza ntitandukire akarere nanabibutse ko muri ano makuru twabwiye iby'ubufaransa ufite umushikiranganje wa mbere mushasha gabriel attal asubiriye madame elizabeth borne yari amaze amezi mirongo ibiri muri ico kibanza afite imyaka mirongo itatu n'ine ni muto mu wamaze kuja mu kibanza c'umushikiranganje wa mbere w'ubufaransa ni nawe wa mbere agiye muri ico kibanza yemanga ko agendana nabo basangiye igitsina no ngaha dusozereye ano makuru nadia taha na enjeniyeri bari kumwe muhinga bw'ivyuma bakoze diana ni nahazo nari kuri mikoro edirwema yaraduhagarikiye twese